mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwabonye butandukana mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika muri kumwe na thomas kamirindi tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari nyuma yayo murumva ikiganiro iwanyu mu ntara naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda rwaraye rutangiye gukingira icyorezo cya covid 19 minisitiri w'ubuzima muganga daniel ngamije ari mu ba mbere bikingije kuri iyi nkuru twumve mugenzi wacu eric bagira ubusa maze iminota mirongo itatu maze gukingirwa uh, ndumva ameze neza nk'uko namwe mubibona nta kibazo mfite mvuye hariya hepfo ngera hano ku maguru ngenda muganga daniel ngamije utegeka minisiteri y'ubuzima mu rwanda imbere y'itangazamakuru aravuga uko yiyumva nyuma y'iminota mirongo itatu yikingije icyorezo covid cumi n'icyenda n'urukingo yafatiye ku bitaro bya masaka biri mu nkengero z'umujyi wa kigali mu karere ka kicukiro ni mu gihe n'ahandi hatandukanye mu gihugu igikorwa cyo gukingira icyorezo covid cumi n'icyenda cyatangiye kuri uyu wa gatanu minisitiri w'ubuzima yabwiye itangazamakuru ko ku bafite imyumvire ko izi nkingo zaba zitizewe bitewe n'uko zakozwe mu gihe gito bakwiye kuyihindura nta kibazo kugeza ubu ngubu dufite ndashishikariza rero abanyarwanda bose kugira ngo aya mahirwe buri wese watumiwe kugira ngo abone uru rukingo yo kuyitesha abantu bo kugendera ku bihuha uru ni urukingo rwemewe rwujuje ibyangombwa rumaze gutangwa mu bihugu byinshi abantu rero bo kumva amabwire cyangwa amakuru adafite ishingiro kandi amakuru dufite ni uko abenshi bari kurwitabira nta kibazo kugeza ubu ngubu uza kugira ikibazo ku giti cye cy'imyumvire n'iki turaza kumuganiriza tumusobanurire tumwereke ko uru rukingo nta kibazo kandi abakozi bo kwa muganga mu bitaro bitandukanye bafite izo mfashanyigisho baheraho kugira ngo bereke abantu ko urukingo rwizewe ku ruhande rwa leta y'u rwanda kugeza duteguriye inkuru minisitiri w'ubuzima daniel ngamije niwe mutegetsi mukuru wari umaze kumenyekana mu bikingije icyorezo covid cumi n'icyenda aha ku bitaro bya masaka hanikingirije uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima madame kasonde mwinga na madame juliana lindisi uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef madame kasonde uhagarariye oms yatangaje ko abona uyu murimo wo gukingira icyorezo covid cumi n'icyenda ugenda neza uko bikwiye ati kimwe mu byo nshobora kuvuga ni mu myitegurire ku bijyanye no gukingira ni ibintu bikorwa kimwe ku isi uburyo amabwiriza yanditswe ni nako hano bari kubigenza urabona ko bashoboye gusobanurira buri wese ku kijyanye n'icyo yakwiteze kugira ngo uwikingiza ashobore kubikora ku bushake bashoboye gutanga urukingo mu buryo bukwiye barubahiriza amabwiriza asabwa uko bikwiye birakorwa neza cyane duteguriye inkuru ababarirwa muri mirongo itanu bari bamaze gukingirirwaho igikorwa cyatangijwe cyatangirijwe ku rwego rw'igihugu ku bitaro bya Masaka barimo abategetsi abakora mu nzego z'ubuzima n'abageze mu zabukuru ijwi rya Amerika yavuganye na bwana Anaclet Ntwari umunyarwanda warwaye icyorezo covid akaza kugikira nawe ari mu ba mbere bikingije icyorezo covid 19 yikingirije ku bitaro bya Remera Rukoma biri mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda ku murongo wa telefone nabanje kumubaza uko yiyumvaga mbere yo gukingirwa icyorezo covid 19 numvaga nyine mbishaka numvaga nshaka gukingirwa ariko urumva nk'umuntu nyine ibintu byakoba ntabwo kabura kubera ko hanze aha nyine abantu turi muri sosiyete z'abantu bamwe na bamwe baba batabyumva umuturage aravuga ati ''ese nakwikingiza'' bati inkingo zibonetse se mu kwezi kumwe nabiteza gute oru n'izindi bagiye badukingira zose ntabwo tuba tuzi ngo zamaze igihe kingana gute icyo rero mba nizeye ni uko ari urukingo twahawe n'inzego z'ubuyobozi kandi inzego z'ubuzima kandi zibifitiye ububasha n'ubushobozi kandi igihugu ntabwo gishobora guha abaturage bacyo ibintu bibi nyuma yo guhabwa doze ya mbere y'urukingo kuri bwana ntwari ni amashimwe akomeye si njyewe wabonye ruhageze kubera ko nk'umuntu warwaye kovide numvaga mfite ubwoba yuko nakongera kuyirwara najyaga nsoma eh, mu bitabo bitandukanye kuri interineti bakavuga ngo umuntu ngo wayirwaye ngo ngo aba afite iminite y'amezi atanu ariko nabyo nta fagiti ijana ku ijana nari mfite yuko ari byo koko uyu rero nkurikije ububabare nagize ndwaye kovide naravugaga nti iyi ndwara yongeye ikagaruka noneho yahita inanyica noneho ni wenda wasanga noneho isaze n'umubiri wanjye waramaze kujegera nkaba na yahita intwara urumva nari mfite ubwoba bwinshi cyane rero sindi- sindibonye ruhagera ubu ngubu ndimo gushima imana ku bitaro bya masaka hatangirije iki gikorwa hoherejwe inkingo igihumbi magana arindwi ariko minisiteri y'ubuzima mu rwanda ikavuga ko ku bitaro mirongo ine na bitanu hirya no hino mu gihugu batangiye gukingira icyorezo ku bamara gufata urukingo rw'icyorezo covid cumi n'icyenda minisitiri w'ubuzima asaba ko amabwiriza asanzwe yo kwirinda iki cyorezo akomeza uko bikwiye mu gihe abatuye igihugu bose batarakingirwa tugomba gukingira umubare munini w'abanyarwanda kugira ngo ba- duhagarike ikwirakwizwa ry'iyi virusi ngo ive ku muntu umwe utarakingirwa ijye ku wundi nibyo turimo Ah, amabwiriza rero rwose aho kugira umuntu ukingirwa ngo afate agapfukamunwa gashyire ku ruhande no kugumya gukambara kandi si igihe kinini gisigaye abanyarwanda benshi bagakingirwa tugasubira mu buzima busanzwe kugeza ubu u rwanda rumaze kwakira inkingo zigera mu bihumbi magana ane za fayiza na asitarasineka u rwanda ruteganya ko uyu mwaka uzarangira rumaze gukingira byibura abangana na mirongo itandatu ku ijana ku isonga harebwa abakora mu nzego z'ubuzima abapolisi bari mu mugambi wo kurwanya icyorezo abageze mu zabukuru n'abandi eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika noneho tujye mu burundi abantu barenga ibihumbi bitatu na magana atandatu bo mu masite ya sobel na mafubo mu ntara ya bujumbura bavuga ko babayeho nabi cyane nyuma y'imyuzure yabakuye mu byabo uretse ibibazo by'inzara nta n'ivuriro bagira eloge wirika neza aratubwira inkuru irambuye abana hari igihe bagwara kubera inzara hariho ukuntu asho- bashobora kwirirwa uko bakayirara umwana ntazoronka ingufu ko agiye ku ishuri uzi nawe atangiye kugoyagurika batangura kuryama umukenyezi ni umwe mu bantu ibihumbi bibiri n'amajana umunani na mirongo irindwi bari mu miryango amajana atanu na mirongo icenda n'ibiri iyo mubona imyuzure y'amazi mu mwaka ushize ikihungira ahitwa sobel ni mu maramvya muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi we n'abandi bagenzi be baganiriye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko bageramiwe n'inzara n'ingwara by'ukuri ntituhabaye neza kuko inzara ni nyinshi abana barajya no ku mashuri mugabo hari igihe usanga bigoye ukungene bajya ku ishuri bajyanye inzara bikagora ukungene bashika bafungura bagiye no ku ishuri n'inzara muri site ya sobera amazi twari tuyafise hariho ahantu baduza ariko imoteri yaramaze gupfa ubu turonka amazi rimwe imodoka y'igipolisi yatuzaniye iyo itaje turafata urugendo rurerure tukajya kuyasaba nk'ubu unye ingwara ni nyinshi bagutora iyo ngwara ukabura amafaranga kugira ngo ugure uwo muti uwo muti bakwandikiye ukawubura ugaca usangana umuntu ararembye malariya n'inzoka no gucibwamwo n'inzara ikintu rero nyamukuru kiri ngaha ni inzara nyakubahwa ni ukuri iyi nkambi ya soberi yamarambya ni ukuri iraseserejwe n'inzara n'inzara n'inzara abana hari igihe bagwara kubera inzara hariho ukuntu asho- bashobora kwirirwa uko bakayirara umwana ntazoronka ingufu ko agiye ku ishuri uzi nawe atangiye kugoyagurika batangura kuryama wagira ugire uko ukumva arashushe wagira ngo umujyanye kwa muganga malariya bakayibura uri kunyumva abantu bagatunga tukavuga ati none ni indwara nyabaki tugaca tubona ko defo ari inzara iruhande ya bino bibazo uyu mugabo n'uyu mukenyezi wundi nabo kandi bemeza ko ababa muri site ya sobel baryama nabi rwose kubera ubwinshi cyambere kimwe hariho benshi nk'ubu batagira icyo baryamako bafata ubuhema bwabuze akaba aribwo baryamika kw'abana winjiye nko mu masara mwamwe n'ikigongo kiragutera ntaje tuvuga ngo turafise nitwe tworonka ngo turatekeramwo uwo munsi uri igihe waje nyakubahwa waje saa munani y'ijoro ni ukuri ibintu byose byahereye twebwe icyo tubona icyokorwa ni uko leta yo kwimura abenegihugu bareke kwirirwa bariko barahangayika bajiye batagira iyo baja niyo bapfa turyama ngaha twashikiye mu ishyamba ngaha rwari urushamba eh, rutagira uko rungana hari aho nyine ushika ukaryama nyine nk'uko nyine inzara nyine ukarara inzara nk'uko kuryama naho ngaha aha mu masaha ugiye biraba hariyo ibirago nabyo nyine usanga imvura n'iyo imvura iguye hari aho usanga ashobora ushobora kudutera na bwa burago ugasanga burakanye ukarara nyine ku bintu bikanye turara tugundanye usanga nta muntu avuga ati arafise aho aryama Agi- umwe aryama ngaho uwundi akaryama ngaho bose turyama ikivunga aha indwara zikunda kwibonekeza iki ni cya mbere twoshimira imana ngaha muri site nta ndwara z'ibyaduka byinshi zikunda kwaduka ariko malariya nko ngaha avema ni indwara ya mbere ngaha iriko iratubangamira arenje imigira neza twara site ya sobel hamwe n'indi ya mafubo iri iruhande yayo asigura ko ingorane zitimirije guhera kuko n'abagiraneza iyo baje gufasha baraba babaye kurusha abandi ugasanga nta n'ibice bibiri ku ijana baronkejwe imfashanyo ufashe kuri abo bantu nababwiye igiciro cy'abantu bangana uko basanga umuntu aje gufasha nk'abantu mirongo ibiri cyangwa mirongo itanu gusa abandi ntibashikirwe ntibyoroshye hama ishyirahamwe pamu naryo ryo rishobora gufasha abantu bose kuva dushika hano rimaze kuza ngaha kabiri ubwa mbere n'igihe aba bantu bari bagishika ngaha hari itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu pamu yarayisubiye kugaruka ngaha itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri baje kugira akantu nko bita iminsi mikuru ariko abona aho babahaye utuntu dukeya kuko batanze ibigori ibiro mirongo ibiri n'indwi hamwe n'ibiharage ibiro icyenda n'amavuta angana n'iritiro rimwe rimwe urumva nk'ibyo mu bantu baramaze iminsi bashonje umuntu yarirwa kugaburirwa itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu hama akaba asubiye ku mirongo ibiri n'atatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri ajya umuha ibyo kurya bingana uko urumva ko uyo muntu gushika kuri ino saha ntaco afise asanga n'ubukene bw'aho bivuriza buza bwunyura ibintu ivuriro riri ngaha ni iryo bita ni nka centre de soins ni urgence ni utuntu duke duke two gufasha abantu bagize ikibazo mugabo kuvuga ko umuntu ashobora kumva ko nta hantu ho kuhospitaliza gushyira umurwayi ngo bamukurikirane umuganga bamukurikirane ntahahari ni ukuvuga rero ikibazo cy'indwara kirahari kandi imiti nayo ntabwo ari ikirenga kuko ntayihare ku bisanzwe antoine ntemako umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gutabara no gukinga ibiza n'isibe abona urukiza rw'aba begeranirijwe maramvya n'abandi bose bashikiwe n'impanuka mu kigaga c'igihugu kibajejwe uburyo nibwo buriho mugabo buracaruke cane leta yaramaze kwemeza ikigega co gukinga no gutabara mu gice biza n'ibisibe dusaba yuko leta rero ico kiga coja mu ngiro kugira ngo hajya no gutabara bonye yuko wifashije bazoza bihuta nimba ko uwo mwaka wa mirongo ibiri na rimwe nimba ko hazogira ikozwe cihuta uko umwaka utashe abantu n'imiburibura amajana atanu mu burundi barahitanwa n'ibiza birimo imyuzure hamwe n'isenyuka ry'imisozi eloge burikaneza ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abadepite b'umuryango w'ibihugu bigize akarere k'uburasirazuba eyashe batangiye igikorwa cyo gusura abaturage mu bihugu baturukamo abadepite baturuka mu burundi bahereye kuri uyu wa kane mu mujyi wa bujumbura inkuru irambuye pierre claver niyo nkuru isekeza ry'iminsi indwi ryatangujwe n'abashingamateka b'umuryango wa afurika y'ubuseruko niryo gusigurira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ico maze kurangura no kubabaza ko hari akarusho kaboneka barahakura nk'uko bishikirizwa n'userukira abashingamateka b'u Burundi jean marie muhigwa yavugiye bujumbura ko bazoshimikira ku nkingi zine iya mbere ni inkingi yerekeye umugambi wo gutoza amakori n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe twita mu gifaransa union douanière inkingi ya kabiri yerekeye isoko rusange twita marshe kome inkingi igira gatatu yerekeye ikoreshwa ry'ifaranga rimwe union monetaire inkingi igira kane yerekeye ishingwa rya leta zunze ubumwe z'umuryango wa afurika y'ubuseruko kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijanye n'ishirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa afurika y'ubuseruko cyane cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere arizo uyu mugambi wo gutoreza amakoni n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe n'inkigira kabiri yerekeye isoko rusange ubwo butumwa ni nabwo buzotangwa na bagenzi be mu rwanda muri tanzania muri kenya mu buganda no muri sudani y'epfo ibihugu bigize uwo muryango bitegekanijwe ko bazohura n'imigwi itandukanye y'abaserukira inzego za leta abikorera utwabo amashami yigenga n'abandi bahinga bafise intererano mu buzima bw'igihugu bamwe mu bari muri ayo mashirahamwe yigenga barashima ko ubu ibisata vyerekeye uruja n'uruza urudandazwa rujabuka imbibe canke abifuza gukora no kwiga muri ivyo bihugu baharonkeye akarusho n'aho inzitizi zitabuze icyo bikoze abo basanga hakiragahaze mu byerekeye umwumvikano hagati y'ibihugu bigize uwo muryango gerard hakizimana atwara ishyirahamwe foricone f rigwanya ibiturire na kamwana wa mama mu burundi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika nube umuryango uhuza ibihugu ushimbira amahoro n'umutekano y'ibihugu ntihagire uwuva mu kindi gihugu agiye gutera ikindi gihugu byagiye biragaragara ibihugu byagirizanya nko mu Burundi byarabaye murazi ko hari igitero cyabaye mu ntara cy'ibitoki mu kibira mbere natwe rw'amashami yigenga tukagira icyo tukivuze ko byaboneka ko neza by'ukuri abateye baje bava mu Rwanda kandi atari ko byategerezwa uwo muryango by'ukuri afite akamaro ariko kandi ntiwicarira ibibazo bimwe bimwe ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu ibibazo byo kutavugana hagati y'ibihugu bihagarare kuko turabona ko u rwanda u rwanda n'ubugana ntibahuza urundi mugabo turabona ko uno munsi by'ukuri ibyo biriko biraza mugenzi we yabaye mu nzego z'urunani ruhuza amashami yigenga yo mu karere ka afurika y'ubuseruko we wabona ko ari ibihugu bikwega amaguru mu gushyira mu ngiro ingingo z'uwo muryango bigatuma no mu iterambere bisigara inyuma umunyamategeko janvier bigirimana ubaserukira urunani rwishinze guharanira impinduka muri afurika turunora page atanga akarorero ku bihugu nka tanzania n'uburundi n'ubu bitarahambye ibindi mu mugambi wo gukoresha ikarata karangamuntu mu kujabuka imbibe nk'uko ibindi bihugu nk'u rwanda ubuganda na kenya babishitseko gusa arafise icizere n'ahabona ko igihugu ciwe kikiri inyuma aho dufatira nko kuba baheranye amafaranga menshi cyane biboneka ko leta idafite ugushaka kwifadikanya gukwiye n'ibindi bihugu bigize uwo muryango uturusho novuga ni nk'iki kino sentare ni sentare abarundi bariko baramenyera kuza bariyitura mugabo ikibazo nyamukuru mbega imanza zaciwe n'iyo sentare ziraheze zigakurikizwa na leta y'u Burundi mu gihe idafite ugushaka uwo muryango wari wafashije abarundi mu kugerageza gutora umuti ku bijyanye n'amatati yabaye kuva bibiri na cumi na gatanu mugabo naho nyine kubera ukudashaka kwa leta byatumye ibyari byakozwe n'umuhuza n'uwumufasha bidashobora gushika ku kintu gifatika ikindi nacyo twarabonye ko ari igihe ibidandazwa bimwe bimwe bivuye mu bihugu bibanyi byo mu muryango bitashobora kwinjira mu burundi cyangwa ngo bisohoke bigatuma hariho uturusho abarundi bari kuharonkera bahiza bagahatakariza umuryango wa afurika y'ubuseruko wiyemeje ko mu kwezi kw'indwi uyu mwaka uzotangura kugerageza umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe uwo muryango umaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri ushinzwe uburundi n'u rwanda byawinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyarasabye kwinjira inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bemeje ko atagihindutse icyo gihugu kizohabwa ikaze mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri Pierre Claver Nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika mukomeje kumva ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi ziri mu nkambi y'agateganyo ya murungwe zirasaba guhabwa isoko mu nkambi zari zirisanganywa ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iherutse kurifunga iyo komisiyo irifuza ko impunzi zikoresha isoko rizihuza n'abaturage b'abakongomani iyo nkambi ya murungwe irimo impunzi zirenga ibihumbi munani bamwe muri zo baganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo kuri icyo kibazo cy'isoko dufise iboroke ya mirongo ibiri na gatanu uvuye kuri iyo boroke ya mirongo ibiri na gatanu uhagana amasaha atanu uvuye guca ingero rero kugira ugere mu isoko batugeneye usubira ugera muhira n'iburebure mu masaha yine y'ijoro abagizwe umutekano babatonze umaze gufata muri iryo joro ni mpamvu kubitwa inkoni tugasaba yuko rero boduheza agasoko hagufi gatoyi ka buri munsi umunsi wagene n'amategeko tugasimba muri ya soko nkuru ku mutaga habona usora utugora akadusora usora akasoma agasora nugenda gusoma agenda gusoma hakiri kare nivyo twasaba ngaha muri inkambi ya murongo bo basanga uturemereye epfo uduco dutomate badusanzaza dushobora gatungura basama duhaje batwanimye ngaha mu nkambi barabisanzaza ndetse inkoni ziri kugupfungwa kuriko kuva mu gasurazi ntuva yuko muri kongo ari urucigenga hagati yaho rero bikaba ngombwa yuko mwadufasha kabisa aho gasoko ka muroka nimugoroba kakaboneka ikibazo cy'isoko twari dufise akasoko karemera iboroke ya cumi na kane ako kasoko kadufasha rwose hariho nk'abantu bo mirongo ibiri na kane ako kantu kari hagati na hagati kuko kari mu icumi na kane uca wumva yuko ugabuyemo kabiri kari hagati ariko hasohotse itegeko ry'uko ari ukugafuta kw'ababembe bidoga kubera ako kasoko ngo basezeranye yuko ata kasoko kazigera kaba mu ikambi rero ugaca uraba umuntu avuye mirongo ibiri na kane agaca amanuka n'iyo mu kibembe ni ikintu kitoroshe cyane ako kasoko rero twe karatubabaje cyane kuko niho twakura umunyu agasabune utuvuta rero nk'amavuta y'ijana ugaca ugenda kuyagura mu kibembe ku- kwana itike igendwa ku gihumbi n'atanu uvuye mirongo ibiri na kane namwe murumva ko ico kibazo kitoroshe murasaba twicyo dusaba rero nuko ako gasoko bogasubiza aho hantu kugira ngo abantu twese tworoherwe ata muntu acotse na cyane cyane yuko impunzi muzi yuko ahantu hari ibihumbi birenga umunani ugaca avuga ko ata kasoko bogira cyo namwe namwe cyo mbega umva nagahohotero byiza dusaba yuko kogaruka aho hantu tukoroherwa twebwe ikibazo cy'isoko kiratugoye cyane kuvuga uri kuraraba rero nk'abantu baba mu buroke ya 24 21 kumanuka ako gasoko ka- kaba kari hagati na hagati y'inkambi kuvuga uravye iyo bava nk'abo baba muri 24 21 kumanuka ku munyu w'ijana cyangwa amavuta y'ijana hariya mu kibembe ni bimwe cyane usanga ni ingo biriko biravanisa ni ingo bivanye n'amasaha umudamu asikira muhira umugabo we ugasanga ariko atabitora neza bivanye n'iyo azahugurira umunyu hama icyo twasaba twasaba kwako gasoko bagasubizaho kubera turabona umenga na rusenda ari rusenda harimo bu- kasoko hagati none twebwe gutantu hari ibihumbi umunani birenga gutaga kasoko kubura hagati mu nkambi
mubona ari iki kibagora cyane kubera mudafite isuku ikitugora cyane kuvuga nko- nka- nk'umunyu biratugora cyane amavuta biratugora cyane eka nu- utuboga canke ibiharage ibintu bene ivyo karorero jewe kuva aho bakugariye narafashe akanya ndamanuka kwiriya soko y'epfo kudandaza kwiriya soko y'epfo nkagenda nkadandaza mu bisanzwe ugasanga kugeza saa moya canke cumi na zibiri na mirongo ine isoko y'epfo iracarema rero naca kubera mba nko mu- nk'akarorero mw'iboroke ya je- je mba mw'iboroke ya cumi n'indwi hagera gutaha narabikije nk'akarorero narabikije ibintu vyasigaye nari nagiye kudandaza maze kubibitsa bukeye nasanze babinyivye ibyo onye byarambabaje cyane ikindi nacyo nko kuri twebwe abadandaza ko je na je nari umuntu nsanzwe nidandariza utuntu ngaha anye kwaka kasoko eh, akabugaye wasanga kumanuka hariya epfo ntwaye ibintu nsubira inyuma ndavyikoreye guhera saa moya wasanga ndiko ndashika muhira mu masaha atatu rero ugaca usanga biriko birangirira ingaruka mbi ku bintu mba ndiko ndadandaza rero twebwe icyo twosaba ni uko aka kasoko kagaruka kuko abantu benshi tugenda guca ingero iyo za mukinja aho bita karongwe umuntu agasanga avuye guca ingero ingero ukagodoka saa munani ugaca ushika mu ikambi cumi na zibiri esike izo cumi na zibiri umuntu guca amanuka mu kibembe arenganya ayo maboroke wumva angana ukoo kugira ashike hepfo y'iboroke ya mbere ni- imva isoko iba yamaze kuremura kuko itarenza cumi na zibiri iremera hanze y'ikambi rero twosaba yuko ako kansoko kogaruka kugira wa muntu avuye guca ingero na burya ko pamu izana irasi yitevye wa muntu yoroherwe afise igihumbi aronkagurira amavuta hafi aronkagurira utu- uduconga hafi udutomati udutore ibintu mwene ivyo rero twosaba kabisa ko botworohereza bakatugirira ibishoboka aka kansoko kakagaruka vyihuse mu gihe abari mu nkambi ya murungwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo bifuza kubona isoko bahahiramo abarundi bahungiye mu nkambi ya nduta muri tanzania bo ntibakigira aho bahinga kuri uyu wa kane abayobozi b'inkambi biriwe barandura ibyo bahinze bakavuga ko bikorwa ku mpamvu z'umutekano bamwe muri izo mpunzi baganiriye na james jovin turavye ingaruka yavyo ubu kweli tuba twikora ku kigori muri ndibuzo twama twikora ku kigori urabona buno bufuma n'ubushaje ukuntu baba buduhaye ukuntu bungana ibikombe bitatu ivyo bikombe bitatu vyakuze vyakumaze ukwezi kungana iki rero bamaze kugenda uko twe twarabibavye ni ibihano nyene vyateganyijwe ku mpunzi ica kabiri ego ivyo turavyumva yuko abateye ari nabi vyajemwo ibintu vyinshi byo kwanka kugirane gusa twebwe benshi twarabyumviye kuko ngaha burya mba habaye ubwami ahandi ahaje vuba nahora nyene ndahantu nisanzuye mugabo kuri ivyo vyose nta kintu na kimwe tukifasha ntitujya inyuma y'inkambi ngo tugende gukorera ako gafaranga nk'abandi kubera tuhava tumererwa nabi si cya giti yenda tugenda gusenya dusange batadufatiye inyuma y'inkambi ehe rero ba- twiko turisoza twitahira dusanzwe twaba turisoza tutaha mugani benshi ni ugutatagira iyo tuba tutaha tukitagira iyo tugenda mamuri yihe turareba byose ni miruha kuko tuzofisha abana bangahe ngaha Twe tutogenda kubarimira hariya tuku- twenge turimira ikibara abantu twenge tubarondera ibyo kurya abana bacu rego twarababyaye mugabo bazodupfira nabi kubera impamvu ni iyihe nta ngatsi gihari ubu ubu. nta buzima bugihari ubu ubu udufasha mengana ego ngo twaracitse amaboko ngo ntiturimo twenge dusaba ati nimba ari ukutwunguruza nimba ari ukutubwira ati taha iwanyu ntitukibashaka ubuzima burase kweri bumwe bumwe kweri ngira nitahire ko nararebye byose nta gusenye nta kugira ni inyuma y'inkambi harababa yende guta umutwe yiyo nyene hama nta na hamwe tuzoshikira mugabo turashimye mawe ibyo badufashije byose batugeze ubu menga baduhaze ikindi kibazo nacyo ngaha urabona ingezo ngaha ni ingimwe barigeze kuduha n'agaceri baca baragakata ni ingimwe kandi ibyo vyovyo biraba abantu bose ntibiraba jewe atari urwo rupfu rw'umwana wanje ntabonye ari je ruraba gusa umuntu amaze kukubuza ati ntusubire kurimaka numva bakwirukanye urabona nk'utwo tuntu nateye ngaha nta gitunguru nza kugura mu isoko ahantu woha ndaha ibabi nyambara utuboga nteke nkakaranga raba nikimenyamenya raba indya baragabanije amavuta baragabanije hamwe bagera ku rwego rw'uko umuntu asigara arya ni- ni- n'ibintu bitagira amavuta none nk'ubwo bugari baduhereza kubukura ku wa mbere kuzobugerura mpaka buheze nta tuvuta twa tuvuta twaheze uwanyunganira n'uwo nakubwiye yahise ukaguma uburyo uko nyene izo zose ni ingaruka mbi jewe nagize ngaha muri iyi nkambi yatabona yuko badashoboye ngaha kudutunga naho biri uko nyene twopfuma twigira bakapfuma bari abantu batwungururiza umbe wosanga hasumba ngaha kubera ngaha umenga kabisa nti- ntibakidukeneye batugomba nyene bagomba kutworohereza botwuba batwunguruza tukava ngaha bakaraba ahandi hantu badushira ko baba bakoze urumva rero turagowe nayo masoko twahora tunaturonderamo cyane udufaranga dufise turi bu- turi buje kugura inyatuboga urumva rero turafise ingorane kabisa icyo twosaba yuweni naza yuko iyo duhagararira nk'impunzi ko turi abana bayo ikadufasha ntibasubire kuza baraturandagurira utwo duterwa ubusanzwe yuwe ni kamba ikunda impunzi namba yoba yitayeho impunzi irakwiye kugira igikorwa idukoreye nka twebwe impunzi ikaraba umubabaro dufise ngaha a kamba batadushaka nk'uko bazi bararandagura ibintu yo nyene yuwe ikagira ico ikoze bakadukura ngaha bakaraba ukuntu basi buturusa nk'ahandi hantu twoja tukaronka umutekano k'ibigegezo biri ngaha ni vyinshi
uyu ni umwanya w'ibyaranze uno munsi mu mateka na venuste nshimiyimana
ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani nibwo joshua nkomo wari uyoboye ishyaka zapu zimbabwe african peoples union yemeye kujya muri leta ahuriyemo na robert mugabe ishyaka rye ryari rifite abadepite makumyabiri bose bakomoka mu gace yavukiyemo ka matabeleland bigitangira mugabe yemeye ko joshua nkomo yaba perezida w'icubahiro kuko we yari minisitiri w'intebe kandi afite ububasha busesuye nkomo yarabyanze ahubwo ahitamo kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyuma y'imyaka ibiri yirukanywe ku mwanya wa minisitiri hamaze kuboneka ahantu hari hahishwe intwaro zivugwa ko zari gukoreshwa mu guhirika ubutegetsi bwa mugabe ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatatu hashize imyaka itatu gusa bemeye gushyiraho leta bahuriyeho abarwanashyaka magana atandatu ba zapu barafashwe barafungwa bikorwa n'abari mu ishyaka zanu rya robert mugabe nyuma y'iminsi itatu gusa ibyo bibaye joshua nkomo yahise ahungira mu bwongereza ariko ntiyahatinze mu kwezi kwa munani uwo mwaka yasubiye muri zimbabwe ahabwa intebe nk'umudepite mu nteko nshingamategeko
washington ijwi ry'amerika aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mudukurikira buri munsi kandi muri benshi mbibutse ko umushumba wa kiliziya gatolika papa francisco uyu munsi atangira uruzinduko rw'iminsi ine mu gihugu cya iraki azabonana na ayatollah sistani umutekano uzacungwa n'ababishinzwe bagera ku bihumbi icumi abakristu uyu munsi barizihiza mutagatifu olive ba olive mwese mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara turasubira mu kanya gato cyane mu